atigana disamale bigo atigana disamale bigo disamale bigo disamale bigo
yafika nthawi yomwe ndithu timapatsani pologalamu yomwe wathu yomwe cholinga chake ndi upereko umene umijigo kapena kuti madirawo kwa anthu amagwiritsa ntchito mijigoyi mpofuna ndithu kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino pulogalamu yakukoza ndawa isamudzi wathu ndi bungwe la japan international cooperative agency eh, ndithu jaika magulizana ndi boma la malawi ndipo mwafika ni lachiwiri nthawi ya half past 11 mawa ndi kubwerezedwa loweluka half past 2 masana sogenda pulogalamu imumakhala ndi nevesta chunga komanso mnzanga emmanuel zandonda atigana disamale bigo disamale bigo disamale bigo yanyamada disamale bigo yanyamada ino disamale bigo disamale bigo disamale bigo moyo watu Agomidi, Samale Madi, Agomidi, omvera mpulogalamu yathu lero tikhala ndithu tikumva maganizo anu omvera zamene pulogalamuyi ikupititsira patsogolo ntchito zanu zapanjiko mu dera lanu Ononge Madi, Inaba, e, nde zomwe inu mungachite muku- mundimbe ndithu phone number amakamaka mundimbe foni yanu Madi, pa 0 manayi awiri manayi awiri 71 840 Alopona, e, ndibwerezanso nambala iyi Pala, 0 manayi awiri manayi awiri 71 840 Wababedi, inu ndithu mungopereka ndimanga yanu kuti pulogalamu imeneyi ikupititsa bwanji ntchito zapanjiko mdera mwanumo Namadi, Amwene Madi.
ndeereni ndithu tichite zomwezo
anyamadayi ngoti sonke indalama athikanayi ngoti sonke indalama isonke indalama uzamala njiko isonke indalama uzamala njiko
hello hello hello
sawononge madi akomidinu isonke indalama akomidinu isonke indalama isonke indalama uzamala njiko isonke indalama uzamala njiko hello hello
sawononge madi alofuna madi alofuna madi amwere mankwala alofuna madi amwere mankwala wababediyo alofuna madi wababediyo alofuna madi alofuna madi amwere mankwala alofuna madi amwere mankwala
hello Hello, mwadzuka bwanji Azura Mazoba.
ife tadziwa bwino tikudziweni Ndine Jackson Banda zinigira kwamba siyeza kazi.
okay chabwino perekani ndithu ndimanga yanu
Eh?
perekani ndimanga yanu Ah, ndamange beninga bereke ya kuti mijigo ndio kuna kwambiri.
okay ndi ntchito zimenezi Yeah.
zapanjigo zapititsa kama zabu za ukhondo.
okay pulogalamu imeneyi yapititsa bwanji patsogolo ntchito zanu zapanjigo mdala mwanumo
Eh?
pulogalamu imeneyi ya umoyo wathu yapititsa bwanji ntchito zapanjigo kudera kwanuko Panoba vilita tiliwo kwa sokolo kuno ku mijigo.
munjira yanji Eh, alifadi utengeza kwambiri.
sawononge mali sawononge mali sawononge mali kona yavoyo alufuna mali kona yavo alufuna mali alufuna mali amwele mankwala alufuna mali amwele mankwala wababedi
hello Hello, mwadzuka bwanji Mazoba mai Mazoba.
ife tadziwa bwino tikudziweni Ndine Alan Thomas zinigira kwa Nyaza.
okay chabwino perekani ndithu ndimanga yanu achimwene Ineyo ndamanganga ili kwiro zedi chifukwa cha ikarabwera kubungela kamuli kwa viruku. adarilimbikisa kuti matofunika tiziwasamala moti taphunzirako china chake kwati kuno le nyumba ngeli pafupi ni mjigo anthu amwe amadzaukhondo kwambiri
okay chabwenanga ntchito monga ngati zimene titu timakhala tikuchita pa mjigo kumeneko za- zapita bwanji patsogolo ndi programu imeneyi zapita patsogolo chifukwa azimayi amasesa wiki iliyonse kawiri komanso pali ndalama zimene amasonkha chilichonse chili bwino pali komiti ayi ndithu zakunawina amayi ayi ndithu tathokoza chimwene chifukwa cha ndemanga yanu
moyo wathu
Eh, zilo manena awiri manena awiri 71840 alaini yanga ndi imeneyo pelekani ndithu ndemanga yanu kuti nchi- programu imeneyi ndithu ya umoyo wathu pano pa mudzi wathu radio station yapititsa bwanji patsogolo ntchito zosamalira pa mjigo amaye zaono Eh, ndiyani nditupitizani kundiyimbira fulama kafoni pa nambala imeneyi
mbona yaba alufuna maji alufuna maji amwere mankwala alufuna maji amwere mankwala wababedio hello Hello, amwadzi ka bwanji adona that's no guy not on.
ife tadzula bwino tikudziweni The man just for you are not on the line.
okay chabwino pelekani ndithu ndemanga yanu I don't have enough bank on the river and carrying the Ajani.
pulogalamu ineyi ndi ya umoyo wathu ndiyetu kukamba kuti pulogalamu ineyi ya umoyo wathu yapititsa bwanji patsogolo ntchito za pamjigo mudera mwanu So I have it up and people are so good ending drink and among the ones that are really and desired Bozama.
njira yanje adona njira yake ndioti basi idhoyo ikonongeka nditazibamba akantu bizi ndazimayomo kutandizana kusamaso panjigo okay chabwino tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu zoma wambira adona dira ni ntchito tsiku ndithu lotamandika zikoma adona zikomo ino zaono ngemadzi zaono ngemadzi zaono ngemadzi akomidinu olisonge ndalama akomidinu olisonge ndalama isonge ndalama kusamala njiko isonge ndalama kusamala njiko inamboko zawononge alofuna madzi wababede alofuna madzi alofuna madzi amwele mankwala alofuna madzi amwele mankwala
hello eh mwadzuka bwanji achimwene kutsaka ino ife tadzuka bwino tikudziweni ndechikutsagwani kuno kwankase okay chabwino pelekani ndithu ndemanga yanu ndemanga yanga ndikuti kusulima mudzabwino okay chabwino ndi Eh, mwana kuti ti- azimayi amasesa tsiku ndi tsiku amapata magawo okay chabwino komiti ilibonso kuti kusangaso ndalama ayi ndithu tathokoza chimwene chifukwa cha ndemanga yanu aziko mbiri tsiku ndithu labwino aziko zikomo kuti kodi pulogalamu ineyi yapititsa bwanji patsogolo ntchito zanu ndithu zapanjigo m'madera mwanu pano ndabwera ndi ndakatulo imeneyi yochokera kwa mavuto time akuti ya, bwanji ndithu timvere limodzi ndakatulo imeneyi
ine mafumu ino tandizeni ine mafumu ino tandizeni tandizeni njiko zibwana ayi panjigo ngwayani mwana uyo achita kuti gwe gwe chidirawo ulimbe mchigo umene unkugwe chemula chotero zimandifinyinga ndikamaona madzi akutengeredwa pakamteketeke ndani sadziwa mpaka lero kuti madzi ndi moyo muleke musiye kutuma ana ku mjigo dirawo sichinkwekwe sakalikisho alekeretu kukwerapo mufatse nkupukuta ugonthi m'mitu ya ana inu makolo alekeretu zotsomeka zitsonongo kumbuli wa madzi kotulukira madzi nkumodzi asaubanikitse mjigo ndisadzaone mjigo okutulutsira madzi mchiuno mjigo sipapoloti poti wina alembepo zofuna iye kukhala satero tinenetse uku nkudana ndi chitukuko mabotolola akapiringupiringu pa mjigo wina adzalira mwana ntamulawitsa khofi pompopompo zibwana ayi pa mjigo ndapatsidwa udindo woyang'anira mijigo yonse mufune musafune ndidzayankhulabe za mijigo ndikunena mosayang'ana mbali msinkhu kapena zaka kulibe kanthu mudayandikana ndi mjigo koma musiye muleke amayi zotenga nsima nzidebe kukadyera ku njigo nkhoko nyenyeswa padirawo ndati mudzatisazitsa nazo pa njigo simalo odyera wina ndisadzampeze zimpsipsi makoko ndi zina zisadzapezeke padirawo mayi wanzeru sangatsukire ziwiya zake pa njigo sangatsukenso chidebe chake nkuwaza madzi paliponse pa njigo sipoguluzira zikang'a kwina akuti nkutolana mkamwa kankole mumachitawo timanena pa njigo sipoyandira mphale mudzatichochera ziweto zonkanzisiya ndowe padirawo zibwana ayi pa njigo ndalankhula motumphutsa ukali nkakumbuka padzana paja tidali yani mudzi muno tikumwa nzithaphwi ngati zifuyo madzi wotafunira ziboyo nkupulumunyira tindere kudziyika pa msampha wa matenda osudzula m'mimba lero boma laticheukira kutikumbira mijigo kulephera kulichengetera dhirawo koma tili ndi tsoka simandiwawa memeza akabangula mawa tikumane ku njigo anthu opezekawo amakhala owerengeka ngati mafuwa zoti vava mudalowa zitsotso malodi adachita dzimbiri imangokhala ngati nkhamba kamwe idabedula malabala mafumu yesetsani anthu asonkhe ndalama modzipereka tikozetse mijigo tizimwabe madzi aukhondo tiyesetse kuumangira mpanda mjigo uchisi tisaulole malo auzunguliro asesedwe alambulidwe aoneke achikoka zouluka-uluka zokwawa zisaswanire pa mjigo palibepo matenite ya udzudzu ntchentche ndi agulugufe mabungwe akamati samalani mijigo sinthanthi sinthabwala msayiwale kuti madzi ndi moyo zibwana ayi pa mjigo Yende bwino, yaneze mijigo. Yende bwino, kutuma bobo, lisoke ndalama. Linuwa bwino, lisoke ndalama, lisoke ndalama. Tandiza-
ndakatalo ndithu imeneyo chakwa mavuto time akulisa utso kuchilendo omvera kumbukani kuti mukumvera pologalamu yomwe wathu yomwe cholinga chake ndikupereka mino mijigo kapena kuti madrawo kwa anthu omwe amagulitsa ntchito mijigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti ndithu aliyense akumwa madzi abwino Lisamale mjigo, lisamale mjigo.
inu ndithipitizani kundimbira foni yanu pa zilo manena awiri manena awiri 71840 Lisamale mjigo.
mupereke tinthu ndi mangani kuti pologalamu ineyi yapititsa bwanji ntchito za panjigo m'madera mwanu Samarijigo, Samarijigo, moyo watu hello halo wadzuka bwanji chimwene naugamaga bwanji tauka bwino tikudziweni mb maxford beja muno kwambalani okay chabwino perekani ndithu ndemanga yanu mp
ndamanga nili nayo divana ungone kuti ichigo ni chinthu chimodzi chofunikira kupambana zinthu zina zonse ifondiye muli moyo wathu okay chabwino ndiye pologalamu ineyi ya umoyo wathu yapititsa bwanji ntchito za panjigo m'madera kwanu kumakamaka kudera kwanu
kwathu kuno kungoti chitsime chathu chinali chowonongeka onongeka ndiye panopa atangumva mmene anzathu akuchite madera ena itayambika programuyo kumeneko izatithandiza mpakana kuno zafika kuti komiti yathu yakhala yamphamvu kenako mpakana koza chitsime chichi chisanafike powonongeka koso ndiye taona kuti umoyo wa anthu kunoko wasinthapo chokera nthawi imeneyi ayi ndithu ndemanga yofunikira imeneyo tathokoza kuti ndithu munalowa mpologalamu ineyi aziko makombiri tsiku ndithu labwino inunso ambuye akudalitseni tathokoza
anyama naye ngodi sonke ndalama afika naye ngodi sonke ndalama isonke ndalama usamala mjigo isonke ndalama usamala mjigo inama ino msawononge madzi inama ino msawononge madzi msawononge madzi sawononge madzi
hello hello mwadzuka bwanji chimwene natsikumusoma bwanji ife tadzuka bwino tikudziweni ni mmiru madiyo kuno kwakatibula okay chabwino achimwene perekani ndemanga yanu nindamanganga ndikungofuna kuti ndiithiwo mboni za black food barium kuti nzoona akapisa kusogolo zomadhirawo kunoso kwatulatitika kwambiri munjira yanji makamaka eh munjira yanji makamaka kuti yapititsa bwanji patsogolo ntchito zimene ntchito kumeneko pologalamu ineyi naye ni chitsime chimene chimangoto tozitsamba pa- pa chitsimepo mapano opokwera kwa madhirawo amene ajazopukusa iye atithandiza aseka ni chisilabu kwambiri okay chabwino tathokoza chifukwa munalowa nawo program ineyi msomo kwambiri tsiku ndithu lopambana kabwino ine rumage wa madison kuno kwakaribula ndithu oh, tathokoza Oh.
zikomo alufu amati amwele mangwala
hello hello mwadzuka bwanji adona nasuka kwanja ife tadzuka bwino tikudziweni ine nechingisire kuno kwamara okay chabwino perekani ndemanga yanu
ine nikupeka ndemanga michipo ndiyabwino muchi chifo chipereka marenda kwambiri okay chabwino ndiye program ineyi ya umoyo wathu pano pa mudzi wathu radio yapititsa bwanji ntchito za panjigo kudera kwanuko eh program ineyi ya umoyo wathu yapititsa bwanji ntchito za panjigo kudera kwanuko watukuno yapeka ndidani sabwino chifo chakuti anthu ambiri alowererezeka pa marenda
okay chabwino ndiye program ineyi yathandiza bwanji makamaka ntchito kudzera mu ntchito za panjigo kusamala njigo isonge ndalama kusamala njigo inamaye zawononge madzi ina mambo zawononge madzi bona nyimbo ndithu imeneyi akuti tisamale mjigo bwanji pano timve kuyimba uku enakuwana yalakuli mazindimoyo enakusonkana enakuwana mweyalakuli mazindimoyo kumujani yale chiwandiye
akuti madzi ndi moyo yabanjigo
kuchokera ndithu mudzi mene wa chonkwe eko kuno konkuno ndithu kumchinji
enakusonga omvera ndithu pitizani kutiimbira foni perekani ndithu ndemanga yanu kuti pulogalamu ineyi yomwe wati athandiza bwanji ntchito za panjigo kudera kwanu eh, ntchito za padilawo eh, namatero dzina lake awamilijani yale yani yale
hello halo mwadzuka bwanji achimwene nadzuka nimodzuka kwanji Ayi, ndithu ine ndadzuka bwino tikudziweni ine ndine pili kuno kwakakhongwa okay perekani ndemangana chimwene nenu towoza chifo chapoga mumeneyi azimayi asintha kobasi munjira yanji akusamala kwambiri padhirawo nangati ti abambo kumeneko bwanji unosabambo atengapogawo patakhala posasesa awauza kuti akasesa azimayi okay ayi ndithu tathokoza chifukwa cha cholowa nawo mpulogalamu ineyi zikomo kwambiri tathokoza tsiku labwino zikomo zikomo enakusonga ndalama enakuwana yalakuli mazindimoyo
hello hello Mwasu- mwadzuka bwanji adona tadzuka bwino kayi ayi ndithu ine ndadzuka bwino tikudziweni koma ne madda drusi uno kwachikoza perekani ndemangana matilida ndemanga yonena kuti anthu adziwa zambiri za madzi onena kuti padzirawo pakhala posamalika ena samatodziwa azibambo saatengako gawo o azibambo otenga gawo makamaka pa ntchito ziti makamaka poumba njera zomangira msanda ayi ndithu tathokoza adona polowa mpulogalamu ineyi zikomo kwambiri takunyadirani tsiku labwino ipesana kunyendirani zikomo yani yale yani yale
Eh, kumakumbusana nthawi nthawi ndikumati 28 minutes past 11 mkatikati ndithu mapulogalamu ineyi ya umoyo wathu wapano pamudzi wathu radio tsiku ndithu limene lachiwiri
enakusonga ndala enakukana mweyalakuli mazindimoyo yani yale
hello hello hello hello mwadzuka bwanji asasa wanji ife tadzuka bwino tikudziweni
ndi uno ku mozambiki chifukwa chimenechi uno kunso tuyamira kwambiri chifukwa tupeza umoyo okhona kwambiri likawamadza pa mdziko okay chabwino mu ntchito za panjigo ntchito za panjigo za piritsa bwanji pa Ya, Isamalijiko, Isamalijiko, moyo watu Agomidi, isamale maji Agomidi, isonge ndalama, isonge ndalama ndiponso mvera amene ndithu mufuna mulonawo mpulogalamu nayo pakutumiza uthenga pa foni yanu mungotumiza ndithu uthenga kudzera mu nambala iyi 0 manena awiri 4725 0 ma 1 awiri Alufu ndibwerezanso nambalayi 0 manena awiri 4725 011 ele mangwala Eh, nambala imene mungotumiza ndithu uthenga wanu alufuna maji wababebyo alufuna maji alufuna maji mwele mangwala alufuna maji amwele mangwala
hello hello madzuka bwanji ife tadzuka bwino tikudziweni kuma Perekani- perekani ndemanga anu ndiponso mawuwo mukwezeko pang'ono okay koma koma chiyambireni cha pologalamu imeneyi zathandiza pati makamaka Mhm, mukumatani makamaka panjigo anuwo okay cha okay chabwino ndithu tathokoza kuti munalowa mpologalamu imeneyi let's go
alufuna maji amwele mangwala wababebe alufuna maji wababebe alufuna maji alufuna maji amwele mangwala
hello madzuka bwanji achiukamatiwa bwanji ife tadzuka bwino tikudziweni ahambireyo ageneze siri kuno wa matembo ayi ndithu aeliya taperekani ndemangano kamangangaru makamaka ku mbali yosonkha bayakadirawo nje imene yuviritsa alo hello ndikuva pitirizani
eh, yuviritsa moyo wobwino padirawo pathupa Mhm, munjira yanji makamaka masonka ndalama nje idawulongeka chitsulo siri kuvutika tambiri atangotenga zomwezo zosonkhazo nomagulira zitsulozo okay ndiyati ti pologalamu imeneyo moyo wathu kumene kuyathandiza kuti mumatha kusonkha ndalama panopa era bwana ayi ndithu tathokoza kuti mwatiuza ndithu ndemangano ndithu
nemagumu ino tandizeni nemagumu ino tandizeni tandizeni go zibwana ayi pamjigo tandizeni ngwayani mwana uyo acita kuti gwe gwe ncidirawo ulimbe mjigo umene unkugwe chemula chotero zimandifinyinga ndikamaona madzi akutengeredwa pakamteketeke ndani sadziwa mpaka lero kuti madzi ndi moyo muleke musiye kutuma ana ku mjigo dhirawo si chinkwekwe sakalikiso alekeretu kukwerapo mufatse nkupukuta ugonthi m'mitu ya ana inu makolo alekeretu zotsomeka zitsononko ku mbuli wa madzi kotulukira madzi nkumodza asaubanikitse mjigo ndisadzaone mjigo okutulutsira madzi mchiuno mjigo sipapoloti poti wina alembepo zofuna iye kukhala satero tinenetse uku nkudana ndi chitukuko mabotolola akapiringupiringu pa mjigo wina adzalira mwana ntamulawisa khofi pompopompo zibwana ayi pa mjigo ndapatsidwa udindo woyang'anira mijigo yonse mufune musafune ndidzayankhulabe za mijigo ndikunena mosayang'ana mbali msinkhu kapena zaka kulibe kanthu mudayandikana ndi mjigo koma musiye muleke amayi zotenga nsima nzidebe kukadyera ku mjigo nkhoko nyenyeswa pa dhirawo ndati mudzatisazitsa nazo pa mjigo simalo odyera wina ndisadzampeze zimpsipsi makoko ndi zina zisadzapezeke pa dhirawo mayi wanzeru sangatsukire ziwiya zake pa njigo sangatsukenso chidebe chake nkuwaza madzi paliponse pa njigo sipoguluzira zikang'a kwina akuti nkutolana mkamwa kankole mumachitawo timanena pa njigo sipoyandira mphale mudzatichochera ziweto zonkanzisiya ndowe patirawo zibwana ayi pa njigo ndalankhula motumphutsa ukali nkakumbuka padzana paja tidali yani mudzi muno tikumwa nzithapwi ngati zifuyo madzi wotafunira ziboyo nkupulumunyira tindere kudziyika pa msampha wa matenda osudzula m'mimba lero boma laticheukira kutikumbira mijigo kulephera kulichengetera dhirawo koma tili ndi tsoka simandiwawa memeza akabangula mawa tikumane ku njigo anthu opezekawo amakhala owerengeka ngati mafuwa zoti vava mudalowa zitsotso malodi adachita dzimbiri imangokhala ngati nkhamba kamwe idabedula malabala mafumu yesetsani anthu asonkhe ndalama modzipereka tikozetse mijigo tizimwabe madzi aukhondo tiyesetse kuumangira mpanda mjigo uchisi tisaulole malo uzungulidwe asesedwe alambulidwe aoneke achikoka zoulukawuluka zokwawa zisaswanire pa mjigo palibepo madenite ya udzudzu ntchentche ndi agulugufe mabungwe akamatisamalani mijigo sinthanthi sinthabwala msayiwale kuti madzi ndi moyo zibwana ayi pa mjigo yende zino tandi zini ndakatulo ndithu inaso imeneyi yabwino yokoma yochokera kwa mavuto taimu amati zibwana ayi pa njigo sokendalama sokenda tupisa ndithu pologalamu yomwe wathu pano pa mudzi wathu radio Maena kuhana yala kuri madzi ndi moyo ena kusonga maena kuhana moyo hello hello mwadzuka bwanji adona tadzuka dona mwadzuka bwanji ife tadzuka bwino komati kudziweni eh maima ndevu kabiri kunyalumbwe ayi ndithu mayima ndebvu perekani ndikukunzani
ine ndakunyadirani koma chofunikira perekani kaye ndimaga
inosata kunyadirana dona perekani ndimangano ndithu inetu ndemanganja anena kuti pogamu imeneyi idachita kunobwera sapanopa tidadziwa umwini wa- wa mujigo komanso lero anthu akumwa madzi osamalika kusegula mimba kunatha pachakutiko maima ndevu meneko Eh, kunyalubwe nyalubwe ayi ndithu ine ndakunyadirani
isesatida kunyadirana dona ntchito yabwino nasowa tsiku labwino zikomo zikomo
moyo yala kuri madzi ndi moyo ena kusonga ena kuhana alena kusonkha ndalama ena kukana eh pologalamu yomwe wathu pano pamudzi wathu radio iniwe mukutani mazima ndiani yarela iwo ndiye imafumu ndiani yarela iwo ndiye panjiko
hello Hello, hello mwadzuka bwanji chimwene somnangani.
ife tadzuka bwino komati kudziweni Ndi Joseph.
kuti kumeneko a joseph Ukasungu.
okay perekani ndithu ndimanga yanu Ndamanga yetiri jomwe mbunorani.
programu ineyi ndiye moyo wathu ndipo tiku- mukunena kuti makamaka tikumva maganizo a inomvera kuti programu ineyi yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo kudera kwanu
isamale njigo isamale njigo moyo watu
omvera ndithu tisawale kuti pologalamu ya moyo wathu lero tikumva ndithu maganizo anu kuti pologalamu ineyi yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo m'madera mwanu akomiti isonge ndalama isonge ndalama usamala njigo isonge ndalama usamala njigo namaye saononge madzi
hello hello mwadzuka bwanji adona adzuka dona mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino koma ndikudziweni maima unda lolakuna kwayiwa kwatiri kumchinji Eh, maso amayi kaundatu Zedi.
kamaperekani ndimanga yanu ndamangapi vanida kuri programu imeneyi yatithandiza kuti padziko pazikhala pachirini kuti ndipewe matenda komanso yatilimbisa kuti vakomiti apanjigo vazivazienga kombali Na- osomangoyekera azivambo aliyense ndiwofunika ayi ndithu mayi kaunda ndakunyadirani ine ndithu zoti vakunyadiyana adona chabwino tsiku lopambana inusonu Tatu.
programu ipitirire imeneyi ayi ndithu ife timvera maganizo anu zikomo tsiku labwino inuso azikomo
inama ino sawononge madzi inama ino sawononge madzi sawononge madzi sawononge madzi akomidinu ndisonge ndalama akomidinu ndisonge ndalama ndisonge ndalama kusamala jiko ndisonge ndalama kusamala jiko inagoko sawononge madzi inagoko sawononge madzi sawononge madzi sawononge madzi Mbona yabo yo harufu na maji, mbona yabo harufu na maji, harufu na maji na mwele mama.
hello hello madzuka bwanji nadzuka madzuka bwanji madzuka bwino bwanji mutalikire pa patali ndi radio
na mwele mafala omvera tisawale kuti ndithu mutamayimba foni titalikire ndithu ndi radio kuti tivane bwinobwino
ena kusonga ndalama ena kung'ana yala kulima dzindimoyo ena kusonga ndalama ena kung'ana moyala kulima dzindimoyo
hello hello hello madzuka bwanji nadzuka madzuka ife bwanji tadzuka bwino tikudziweni ndine Lemia kuno kundika okay chabwino a Lemia aperekani ndemanga yanu hello ndemanga yanga yoti wofunika aliyense usamala panjigo okay chabwino nanga pagamene yomwe wathu yathandiza bwanji kupititsa patsogolo ntchito za panjigo m'dera kwanuko Kwathu- kwathukuno yathandiza wambiri chifukwa yoti akomiriri lini thumba la ndalama okay kale simunkasonkha e lilasonkha okay ayi ndithu tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu zikomo kwambiri zikomo
atsikana lisamale vigo atsikana lisamale vigo lisamale vigo lisamale vigo yanyamata lisamale vigo
hello hello mwadzuka bwanji nadzuka madzuka ife tatsowa bwino tikudziweni ine joseph kuno kwa chioko okay pologalamu yomweyo wathu yapititsa bwanji ntchito za bwanji godera kwanu moyo wathu yapititsa ntchito yapititsa bwino dindo wathu kulamulira azimayo kuti azisamalirapo nanga abambo atenganawo mbali yanji abamboso atengapo mbali ndi amene amaonetsetsa kuti wotipatirao palusamalika satsukirapo nkhoko okay chabwino ayi ndithu tatho- ndithu tathokoza chifukwa cha maganizo anu ayi zikomo kwambiri Ah, tsiku ndithu labwino zikomo zikomo zikomo hello
la mwadzuka bwanji nadzuka ni mwadzuka bwanji ife tadzuka bwino tikudziweni ndine anton bison uno kwa mteremuka okay chabwino antony perekani ndemanga yanu ndemanga yanga ndiye kuti anthu pano ambiri kuno kumudzi azindikira ubwino wamasonkha ndalama kwa komiti
hello hello hello mwadzuka bwanji ibwino miwanji ayi ife ndithu tili bwino tikudziweni mudzi wathu eh pamudzi wathu radio alo hello mudzi wathu radio imeneyi Eh, atanasio mchacha banda kwa gomayi okay perekani ndemanga yanu ndaunasinoliseka puzirapo ndondomero ine nthawi yathu ikaonongeka kuti kuti kulipangidwe bwinobwino kutsatira ka aeriyo makaniko ndiyena zimene taphunzirako kwambiri ayi ndithu tatha kukonza chifukwa cha ndemanga yanu
alo hello
Eh, eh pitirizani ngati pali zina
eh, taphunzirake paino kha munthu osamalira draw yang'ana kuti yaonongeka mhm Eh, ayi ndithu tatha kukonza chifukwa cha maganizo anu
zamalajiko namaye Eh, 10 minutes to 12
ina ankatikati mapoga ameneya omoyo wathu inu mukutani pitirizani ndithu kundiyimbira foni yanu funa madzi amwere mangwa mupereke ndithu maganizo anu madzi kuti pulogalamu ya umoyo wathu yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo kudera kwanu
wababebiyo alufuna madzi alufuna madzi amwere mangwala alufuna madzi amwere mangwala
hello hello mwadzuka bwanji achimwene hello
Halo, hello mwadzuka bwanji dadza kunokaini talikirani ndithu ndi redio yanu
kunokuti dadza kusonkha ndalama kuti mjigo
hello omvera ndithu kumbukirani kuti mutamayimba foni mutalikire ndithu ndi wailesi yanu Eh, chifukwa zimene zimathandiza kuti inuwo ndife eno ndife makamaka tivane bwinobwino chifukwa mutayandikira ndi redio yanu tikumva ndi tiku- ndikudzimvera ndekha hello
Halo, mwadzuka bwanji adona dadzuka kunokaini ife nadzuka bwino tikudziweni ndine mayiniseka kuno kwa kabuthu amayi ndithu perekani ndemanga yanu ndemanga yanga nyodi anthu kuno zapindulira kwambiri pa pologalamu imeneyi munja anthu alamba kusamala pa njirawo okay china chimene chasintha ameneko
kusintha kwina nkuonena kuti kasongesa ndalama pa njirawo kale panali povuta kusonkhetsa ee anthu amakonda onyinyirika pofuna masonkho ayi ndithu tathokoza chifukwa cha maganizo anu okoma zikomo kwambiri tsiku ndithu labwino adona zikomo
yala kuri madzindi moyo ena kusonkha ndala ena kukana mwiyala kuri madzindi moyo
hello
hello mwadzuka bwanji nawo kanimaka bwanji ife tauka bwino tikudziweni alisoni kuno kwa zingazi dzinalo sindinamve bwinobwino alisoni msada kuno kwa zingazi okay chabwino perekani maganizo anu
nangombe zirava kati nkhani muti bwanji kuno okay chabwino pologalamu ya umoyo wathu iyi pano imene timaulutsa pano pa wailesi yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo kudera kwanu
gazelisa bwino kwambiri munjira yanji kuti ayoti kalaifafamisi neanthu amuti wakhanziza nokurudzire bwino watsogolo kwambiri
njira ina imene achipititsira patsogolo
okay njira imene machita nanji anthu amudzi wathu imeneyo kutithandiza kwambiri kuti mina kutosesana kwambiri
ayi ndithu ndathokoza munalowa mpulogalamu imeneyi nalesinakunyadana tathokoza pamene ntati kuti 5 minutes to 12 bwanji ndilandire ndithu mako anga awiri eh, mafoni anga ndithu awiri Eh, kuti timalize programu ineyi yomwe wathu pano ndithu pamudzi wathu radio alufuna maji alufuna maji amwene mankwala alufuna maji amwene mankwala
hello hello hello
madzuka bwanji
ndadzuka bwanji titalikire ndithu ndi radio yathu
ya aine ndine basi uno kuchigugudu
perekani ndemanga yanu akunakuti kwambiri padzilawo fobo yamba azimafulo sukhandirama panopa angakusunkha ndithu njira ina imene zapititsira patsogolo programu ineyi kwamabasa kuno kwathu kuno ndikotukuka chifanena kuti imaza ugondo kwamabasaasamaliya kwambiri
okay chabwino tatha kuza chifukwa cha maganizo anu hayi zikomo kwambiri zikomo
akomidinu isonge ndalama isonge ndalama uzamala jiko isonge ndalama uzamala jiko inangoko sawononge maji inangoko sawononge maji
hello hello mwadzuka bwanji ndadzuka bwanji ayi ndithu ine ndadzuka bwino tikudziweni kuma ine ndinekozekani epulani pailota pamudzi wathu okay perekani ndemanga yanu ndapanga kati yoti babilawo bafikusamala bwino zetipo yoti iwo bachingomanga lamanga zochabilapo pamene pachi mafulo ongosola bwino bwino okay chabwino nanga pulogalamu yomwe wathu
atsiga okay chabwino pulogalamu ineyi yomwe wathu yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo kudera kwanu hello hello pulogalamu imeneyi yomwe wathu yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo kudera kwanuko
ah ndiri bwino kwambiri munjira yanji makamaka
irake inonena kuti panopa maiza madhirawo zopukusa ni manja pamene kale makhabalidi nanga kuwasamalidwa ka panjigo zasintha bwanji atamazekere nkonena kuti vanthu asamachapirepo pamene ochitapo zinkhoko mwasiyanitsa bwanji imene dhirawo yanu inalili kale ndi pamene pologalamu yomwe wathu yamba kuulutsidwa pano pa mudzi wathu radio kusiyana kulipo chifukwa choti kale pamakhapo panda dongosolo sipamakhapo mji oti zisamalira malowo koma panopa pakhala dongosolo limenelo oh, ndeti panopa titati tabwera kumeneko komiti yosamala panjigo iliko
isonge ndalama uzamala jiko
omvera ndithu kwa lero mundilole kuti tisiyane pomwepa Eh, pologalamu yomwe wathu cholinga chake ndi kupuleka mino mijigo kapena kuti madhirawo kwa anthu amagwiritsa ntchito mijigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa ndithu madzi abwino
sawononge maji
amene ndithu panalipo vuta kulowa nawo pa laini mungotumiza ndithu uthenga wanu pa 0947250111 ndiyibwerezanso namba layi pa 0994725011 mupereke ndithu maganizano kuti pologalamu ineyi yapititsa bwanji patsogolo ntchito za panjigo kudera kwanuko pulogalamu iyi imako- amakonza ndithu ndi awayeresa mudzi wathu ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe lija la japan international cooperative agency jaica pomogulizana ndithu ndi boma la malawi amwene mankwala e, pulogalamu ineyi imafika na lachiwiri nthawi ya half past 11 mawa eh, imabwerezedwa tsiku loweruka half past 2 masana Ah, mumakhala ndi ine Vesta chunga komanso ndi mthokozi mkozi wa pulogalamu iyi emmanuel zandonda kuchokera kwa ine ndikufunirani tsiku lopambana ndapita
songa ndalama ena kukana yala kuli mazindi moyo ena kusonga ndalama ena kukana moyo ala kuli mazindi moyo kumujani yalele shiwa ndiye kumujani yalele shiwa ndiye abanjigo Chico, chico, chico.